turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu reka ndabahe ikaze muri ano makuru yo kuri uno mugoroba kuri mikro ni diane nini nahazu muri make mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka ngororero mu murenge wa muhanda hari abanyagihugu basaba ubutungane ku bikorwa by'ihohoterwa bemeza ko bakorerwa na bagenzi babo tujya kuma twumva ngo hari abahatsinze umuntu ngo yapfuye gutya noneho twabaza se yari ari kugira ute kugira ngo bamwice bamwe bakavuga ngo yari ari kwiba ese mubona mutwara impande ati ntawe tubona
uyu ni umwe mu bavugwa ko basigaje inyuma n'amateka aba mu murenge wa muhanda muri ngororero muri ano makuru murumva n'ubuhamya bw'abandi baba ngaho muri ako karere uwuserukira leta y'uburundi mu rubanza rwa alain guillaume bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi yasabye ko bunyoni apfungwa ubuzima bwose agatanga ihadabu y'inshuro zibiri z'amazu ijana na mirongo itanu n'atatu n'imiduga mirongo ine n'itatu leta yemeza ko yaronse bidaciye mu mategeko bunyoni we asaba ko yokwezwa mu y'intambara ya hamas na israel ingabo za israel n'abarwanyi b'umurwi wa hamas barwanye mu kiringo c'amasaha yababa cumi uno munsi vyaheze israel yigaruriye bimwe mu birindiro vy'ingabo za palestina turabigarukako politike ku mugabane wa afurika kuwa kabiri w'indwiza liberia izosubiramwo amatora ya president george weya aramutswa liberia azoba ariko ahiganwa na visi president wiwe ariwe joseph bowaki navyo nyene twabibateguriye musangwa ikaze nshuti bakunzi bacu namwiriwe kandi reka amakuru yacu tuyahere mu gisagara ca gaza ciriwemwo imirwano ikaze hagati y'ingabo za israel n'abarwanyi umurwi wa hamas ni ingwano yamaze amasaha yababa cumi iza guhera israel yigaruriye bimwe mu birindiro vy'ingabo za palestina hedi rwema nivyaduteguriye abarwanyi ba hamasi bakoreshaga za roketi zirasa kure mu gihe abasirikare ba israheli bo bari baherekejwe na za burende n'ibindi bimodoka bya rutura umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp wari kumwe n'ingabo za israheli yavuze ko yabonye amabendera ya israheli amanitse ku nyubakwa nyinshi mu majyaruguru y'umujyi wa gaza avuga ko nta kimenyetso kigaragaza ko ako gace k'umujyi kagituwe n'abantu ingabo za israheli zatangaje ko zamaze kwigarurira ibirindiro bya hamasi mu burengerazuba bwa jabaliya ni nyuma y'imirwano yamaze hafi amasaha icumi israheli ivuga ko yishe abarwanyi benshi bari bahanganye ku ruhande rwayo ivuga ko imaze gutakaza abasirikare mirongo itatu na bane kuva yinjiye ku mugaragaro mu ntambara yeruye na hamasi mu mujyi wa gaza mu nama yiga ku ntambara muri gaza yabereye ipari mu bufaransa kuri uyu wa kane perezida emmanuel macron yasabye amahanga gukora ibishoboka byose kugira ngo habeho gucubya imirwano hagati ya israheli na hamasi ni inama israheli yahisemo kutitabira hagati aho ubutaliyani bwatangaje ko bugiye kohereza ubwato bukora nk'ibitaro mu burasirazuba bwo hagati gusa ntibuvuga ni ubwo bwato buzabasha kugera muri gaza edi rwema urakoze turasura hanze hato tubwira iby'amatora muri liberia ariko imbere yaho mugenzi wacu ejo ni mukankusi abanza gukorere mu ngata tubwira iby'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yagiranye ibiganiro n'abategetsi bo muri korea y'epfo ni ku mubano wa gisirikare ugenda ukomera hagati ya korea ya ruguru n'uburusiya ejo ni duga ku ijambo blinken yari yagiye kuganira n'ubuyobozi bwa korea y'epfo nyuma y'inama mu buyapani n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu biri mu itsinda g7 yaganiriye cyane n'abadiplomate bo mu rwego rwo hejuru b'ibyo bihugu birindwi biri imbere muri demokarasi mu byo basuzumye harimo intambara hagati ya israel na hamas nyuma y'ibiganiro byo kuri uyu wa kane i seul blinken yamaganye ibyo yise ibikorwa by'ubushotoranyi bya korea ya ruguru ku kigobe no kuba iki gihugu cyoherereza uburusiya amasasu n'ibikoresho bya gisirikari nk'uko departema ya leta y'amerika ibivuga blinken yagize ati
dusangiye impungenge cyane ku bijyanye n'ubufatanye bwa korea ya ruguru n'uburusiya bwiyongera kandi bushobora guteza amakuba amerika yishimiye ubutumwa busobanutse perezida yuni yagejeje ku nteko rusange ya oni ku birebana n'ingaruka ubwo bufatanye bushobora kugira uyu munsi minisitiri w'ububanyi n'amahanga park jin nanjye ubwanjye twavuganye ibijyanye n'ibindi twakorana n'abafatanyabikorwa kugira ngo twongere igitutu ku burusiya butazaha koreya ya ruguru tekinoloji mu bya gisirikare irenze ku myanzuro yagiye ifatwa n'akanama gashinzwe umutekano ku isi ka oni aka kanama k'umutekano kazaba inzira nziza kuri ibyo bikorwa kandi dushyigikiye uburyo koreya y'epfo ireba kure harimo no gushimangira ibihano byafatiwe koreya ya ruguru
mu ruzinduko rwe blinken yanabonanye n'umujyanama mu by'umutekano wa koreya y'epfo cho tae-yong na perezida yun suk yeol
hejuru ry'amerika turacabandanya n'amakuru agezweho hirya no hino ku isi nkuru nari nayicaye ku masonga mu kanya inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu muri liberia izoba kuwa kabiri w'indwi iza ni hagati ya perezida george weya aramutswa liberia na visi perezida wiwe joseph bowaki amatora azosubirwamo kubera atamukandida n'umwe yashoboye gushikana amajwi mirongo itanu ku ijana ni amajwi asabwa ngo atangazwe kugira ngo atangazwe nk'uwatsinzwe ku buryo budasubirwaho edi rwema n'iby'agarutse kutubwira mu matora abanza george we wakanyujijeho mu mupira w'amaguru yabonye amajwi mirongo ine n'atatu n'ibice mirongo inani na bitatu ku ijana mu gihe bokayi bari bahanganye yabonye mirongo ine n'atatu n'ibice mirongo ine na bine ni ku nshuro ya kabiri aba bagabo bagiye kongera guhangana mu cyiciro cya kabiri ubwa mbere byari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi icyo gihe we yatsinze n'amajwi mirongo itandatu na rimwe n'ibice mirongo itanu na bine ku ijana icyo gihe kandi we yari yijeje abanyaliberiya ko agiye guhagurukira ikibazo cya ruswa no guteza imbere imibereho rusange y'abaturage nyuma y'ibibazo by'ingutu igihugu cyanyuzemo ibyo birimo intambara ebyiri zabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani n'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ibi byakurikiwe n'icyorezo cya ebola cyahitanye ibihumbi by'abanyaliberiya hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nubwo mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida we yari akunzwe cyane abasesenguzi bavuga ko muri iki gihe atari ko bimeze abaturage baramunenga kuba yarananiwe guhashya ruswa kugabanya ubwiyongere bw'ubushomeri mu rubyiruko no guhangana n'ingaruka ry'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi ku masoko ku ruhande rwe avuga ko ingaruka za covid cumi n'icyenda n'intambara hagati y'uburusiya na ukraine ari byo byakomye mu nkokora imigambi yari afitiye igihugu bokayi bahanganye ashyigikiwe na benshi mu bakandida batashoboye gukomeza mu cyiciro cya kabiri
reka nshimire edi rwema na ejo ni mukankusi ku makuru agezweho hirya no hino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise ku migabane itandukanye mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu igitega ku murwa mukuru w'u burundi mutwumva kuri shotweve cumi na zibiri na mirongo ibiri na zibiri igice cyacu cya kabiri cy'ano makuru tugihera ku murwa mukuru w'uburundi igitega ahabereye urubanza rwa alan guillaume bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi userukira leta y'uburundi muri urwo rubanza uno munsi yasabye ko bunyoni apfungwa ubuzima bwiwe bwose agatanga ihadabu ingana n'inshuro zibiri z'amazu ijana na mirongo itanu n'atatu n'ibibanza byo kubakamwo hamwe n'imodokari mirongo ine na zitatu leta y'uburundi yemeza ko bunyoni yaronse mu buryo bunyuranye n'amategeko ibindi kuri ino nkuru na eroje uri kaneza ariko akurikirana ino dosiye ku munsi wa kane w'urubanza cyari igihe cyo gusabira ibihano abagirizwa ku isonga haza yome bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere ari nawe yagirizwa ibyaha byinshi kurusha abandi userukira leta muri urwo rubanza yongeye kudondagura ibyaha bunyoni yagirizwa ibyo ni uguhungabanya umutekano w'igihugu uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu ugutuka umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ukwishimikiza ububasha ahabwa n'amategeko kugira ashike ku nyungu ziwe bwite ugutunga irwanisho badafitiye uruhusha ukurondera kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu no gukoresha ibintazi n'amangetengete mu kugerageza kwica perezida Evariste Ndayishimiye niko kumusabira gufungwa wo guherayo si ibyo gusa yasabiye bunyoni amande y'ubwoko bubiri ubwa mbere kuzora ihadabu ingana n'inshuro zibiri z'ubutunzi butungane buvuga ko yaronse bidaciye mu mategeko nabwo ubwo budatahuritse mu bwasanganiwe bundi na mazu ijana na mirongo itanu n'atatu n'ibibanza by'ukubakamwo hamwe n'imodokari mirongo ine na zitatu nk'uko byavuzwe n'umwagiriji hejuru y'ibi kandi bunyoni yaramutse yagiriwe n'ibyaha akurikiranwa ko abwizwa gushira mu kigega ca leta imiliyoni ndwi n'ibihumbi ijana vy'amarundi nk'uko userukira leta muri urwo rubanza yabisavye arenga ihome bunyoni yireguye asaba abacamanza ko bomurekura akidegemvya ashimangira ko ata cemezo na kimwe umwagiriza yigeze ashikana imbere ya sentare kugira agaragaze ukuri kw'ivyo amurega yagize ati nta muntu nahaye igikorwa co kwica perezida evariste ndayishimiye mwigeze muzana kandi sinshobora gutegura gutembagaza inzego nkoranye n'abashoferi n'umukuru w'umutumba atanga uvu n'ubushobozi bagira yongeye ko ati inzu yanje muvuga ko ipanzwe n'ubushikiranganji bujejwe umutekano sinigeze nsinya ku masezerano y'ubukote nayo abapolisi babiri batwara abandi bari bajejwe kuncungerera ubuzima baravuze neza ko irirwanisho basanze iwanje ari ivyo bahibagiriye kandi ivyo nagirijwe gutunga amahera y'agaciro ku muhani wanje nta tegeko na rimwe rimbuza gutunga amafaranga mu nzu yanje niho yahereye asaba ko yorekurwa ubuserukira leta yasabiye abandi bantu batandatu bari muri urwo rubanza imyaka mirongo itatu y'umunyororo nabo ni koloneli mu gipolisi desire w'amahoro yahoze arongoye igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko samuel destine bapfumukeko umukozi mukuru w'iperereza ry'uburundi kome niyo nsaba yarajejwe inyubako za bunyoni jidasigira neza na izahaki banirwa n'inzigo bari abadereva ba bunyoni hamwe na melkiyade nduwimana umukuru w'umutumba wa mubone mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi aha niho abajejwe umutekano bavuze ko bafatiye generali bunyoni yinyegeje mu kwa kane uyu mwaka babiri ba mbere bagirijwe icaha co kumena amabanga y'akazi mu gihe bane ba nyuma bakekwa kuba barafatikanije na bunyoni ku caha co kugerageza kwica umukuru w'igihugu mu ntumbero yo gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu abacamanza ba sentare ntayinyuzwa bari bamaze iminsi ine bashashe mu ibohero rikuru rya gitega aho ubunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka bavuze ko urubanza ruroye mu mwiherero bemeje kandi ko ingingo ya sentare izomenyekana mu minsi mirongo itatu nk'uko bigenda mu manza z'ivyaha mu burundi kiretse habaye izindi ntambamyi generali bunyoni yaramutse yagiriwe n'ivyo vyaha zobabaye umurundi wa mbere w'ipete rinini ahanywe n'ubutungane bw'uburundi ivy'amashirahamwe aharaniye agateka kazina muntu y'abarundi na mpuzamakungu yari yasavye ko horungikwa indorerezi abarezi mvamakungu gukurikirana urwo rubanza ntivyakozwe ibihushanye no mu myaka iheze mu manza z'abategetsi canke abaharanira agateka ka kiremwamuntu n'abamenyeshamakuru nta ambasade n'imwe ikorera mu burundi yarungitse uja gukurikirana urwo rubanza nk'uko amasoko y'ijwi ry'amerika yabibonye kuva ku munsi wa mbere ariko ku munsi wa mbere userukira umurwi senidehashu w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu burundi mu karere ko hagati na hagati gashira ubuseruko yarahaserutse n'afite umwunganira mu mategeko bunyoni yabonetse kenshi ari we yivugira mu vyo yariko arashikiriza vyerekeye amategeko metre placide gatoto yagiye amwunganira yunga mu ry'uwaburanira eroje burikaneza ijwi rya amerika Eloge Wirikaneza urakenuye tukivuga rero ku vyino dosiye ya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi urubanza rwiwe nirwo rubanza ruburanishije mu gihe gito cane ugeranijwe n'ivyaha yagirizwa turibuka ko tuributsa ko rwatanguye kuburanishwa ku munsi wa mbere rukaba rwasozerewe uno munsi mugenzi wacu venuste nshimiyimana yavuganye ni umuhinga mu vy'amategeko didas kiganahe akaba na mwarimu muri za kaminuza avoka akaba kandi yarigeze kuba n'umushikiranganji w'ubutungane mu burundi atangura amubaza uh, ku migenderere y'urwo rubanza reka amatega amatwi uru rubanza ruhejeje kuba mu burundi rwabereye igitega rwerekeye uwahora ari umushikiranganji wa mbere general guillaume bunyoni ni urubanza rwari ruhambaye ni urubanza ruri mu manza nkeyi zimaze kuba mu burundi zizoguma zizwi nk'imanza kahise k'uburundi kazogumana cyadutangaje rero muri uru rubanza mugabo n'aho ruheze ni uko rwaburanywe mu minsi mikeyi cyane mu minsi mikeyi kandi rwari rwerekeye amakosa bamwagiriza ahambaye rwose mbere y'agacamutwe umuntu yanabivuga afatiye no ku gihano bamusabiye cyo gufungwa wa zero nk'uko babivuga tukabona rero yuko iminsi ine ari mike yategerezwa kuba ari mike kugira ngo sentare ije mu mizi y'ibibazo itohoze neza kugira ngo ibone ikosa ko ryabaye n'uko ritabaye ariko rero ntaco ko urubanza barufashe mu mwiherero dufate yuko sentare yari imaze kunyugwa izoheza igafata umwanzuro kugira ngo ishikirize igihano canke iheze yeze alagiyome bunyoni uregwa arengiyome bunyoni yahisemo kwiburanira nubwo bwose yari afite umwunganira mu mategeko ariko imbere y'urukiko niwe wiburaniye kuba yariburaniye we ubwe hari icyo byaba byarongereye cyangwa se byarakuye kuri iyo miburanire no ku myiregurire ye
mu bisanzwe mu mategeko urubanza ni urwa nyene kwitwarirwa na procureur ni urwa nyene gukurikiranwa aho icaha umwavoka ni uwuza yunganira nyene gukurikiranwa agafata ijambo iyo abona nyene kuburanirwa hari ico atashoboye gutomora neza canke hari ico atavuze mu gihe rero bunyoni yiburaniye ni uburenganzira bwiwe umwavoka ataco yongeyeko ni uko yabona bitari bikenewe ni uko yabona bunyoni yasiguye byose neza ibyo rero akaba ata mategeko yahonyanzwe kugira ngo ashobore kwiburanira kuba umugenzacyaha yamusabye yuko yafungwa burundu ugereranije n'ibyaha aregwa ubishyize ku munzani wowe nk'impuguke mu by'amategeko ubona bihwanye kubona umushikirizamanza yamusabiye igihano cyo gufungwa zero ni ibisanzwe umushikirizamanza niwe aba yakurikiranye abo bantu bariko bakurikiranwa muri sentare niwe aba abona uburemere bw'ikosa ariko arabagiriza icyo kumenya gusa ni uko ibyo yasabye sentare ntihite ubifata nka nkama ibyo ni byo yasabye ababuranywa nabo ari we bunyoni n'umushikirizamanza mushigikiye basabye yuko bambikwa izera sentare rero izoheza ifatiye ku byo umwe n'uwundi yavuze n'ubuhamya bagiye baratanga bushigikira ibyo bariko baravuga izoheza ishe ku munzane ibyo umwe wavuze n'ibyo uwundi hanyuma iheze ifata umwanzuro wo guha igihano bunyoni didashe kiganahe impuguke mu by'amategeko akaba yaranabaye minisitiri w'ubutabera mu burundi
harakoze mugenzi wacu venuste nshimiyimana kuri ico kiganiro na didasa kiganahe ino dose rero ya alangiyome bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi kuva kigabishwa na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye kugera akombogwe mu mabanga yiwe nk'umushikiranganji wa mbere w'uburundi no mu mburano zino ndwi mushobora kuyisanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ino kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu muhakubitize ijisho mu kanya mwanya duca tuja mu karere ka ngororero mu rwanda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tubandanirize mu gihugu cy'u rwanda aho bamwe mu banyagihugu baba mu karere ka ngororero neza na neza mu murenge wa muhanda basaba ubutungane kubatunganiriza muco bita ihohoterwa bakorerwa na bagenzi babo abo umenyeshamakuru eric bagira ubusa yabonye barimwo abemeza ko bakubiswe kugera aho banokogwa amaso eric bagira ubusa niyo gisubizo rubayiza ni umwana w'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko atuye mu mudugudu wa kamashya akagari ka rutagara umurenge wa muhanda ingororero mu burengerazuba bw'u rwanda kuri mikoro z'ijwi rya amerika niyo gisubizo biboneka ko afite ijisho rimwe kandi hari n'amenyo yo hejuru bigaragara ko yakutse byose akavuga ko bikomoka ku bikorwa by'urugomo yakorewe na bagenzi be mu kwezi kwa munani uyu mwaka aravuga uko byamugendekeye nari gusura umuvandimwe wanjye mu gasiza umuntu witwa niyori na sehungu na musenyeri baraje bangura agacupa bigeze mu masaha ya saa mbiri barangwa boneze dutahe tugeze imbere bankubita inkoni mu jisho mpita ngwa hasi mpita njya muri koma niyo gisubizo aragaruka ku bandi bavandimwe n'abaturanyi bakorewe urugomo muri ubu buryo akanatanga icyifuzo hari umwe nanone mwene mama waguye yaraguru mu murambi hakaba n'undi bita samabwa samweri kadogo nabo bamenye bakuyemo igisha yo gutaga zariya mu rugo nk'amwe b'abayobozi nyine mukamfasha mbega bakanangiramo ikibazo cyanjye bakandihira amenyo n'amaso baze bambwira icyo bampoye n'icyo banjijije n'icyo twari dugupa kandi twari turi gutaha imana ishimwe ni mushiki wa niyo gisubizo bombi bakomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka aha ngororero akibaza ku mpamvu uru rugomo aribo rwibasira twe turasaba kugira ngo aba bantu bahora badukuramo amaso kandi ikindi bakatwica mubabaze icyo batuziza kandi umuntu agomba kwiba bakamufata bakamwegereza ubuyobozi ntabwo yemerewe kwicwa iryo tegeko ntaho kagame yaritanze kuvuga ko abakorerwa urugomo bakabakuramo amaso bikagera aho babica babashinja ubujura mera niya nyirabyumba y'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko siko abibona avuga ko nta gihanga cy'ibyo baba bibye kigaragazwa ni nyina wa niyo gisubizo na imana ishimwe bavuga yuko ngo baba bibye ariko ibyo bibye ntabwo babitwereka ngo tubibone cyangwa ngo n'abandi babibone ahubwo babikora gutyo gusa mu bwiherero bwabo twabigeza no ku buyobozi ubuyobozi ntibubwiteho bakadutera ibyatsi ngo abo ni abasambo ngo ni abajura ngo bat- ngo bariba gusa nkuriya bamukuyemo amaso bamukuramo n'amenyo barakubita baracoca uretse abo bavuga ko bakubiswe bakabavanamo amaso kuri venansiya nyirandiga w'imyaka mirongo itanu n'irindwi y'amavuko nawe utuye muri kamashya we birenze ibyo avuga ko umugabo we amiyeri kagogwe mu kwezi kwa munani uyu mwaka nyuma yo kumubura icyumweru cyose umurambo we bawusanze mu ishyamba rya gishwati bibabera amayobera umutware wanjye abaturage ba muno hakurya mu- mu gyaka baramufashe baramutemagura bamwicisha imihoro baramurangiza tujya kuraruza intumbi gusa yewe umuntu yaragiye ndamubura icyumweru kirarangira ngiye kumva numva abantu bari gutabaza inama kugira ngo ntibajye kureba umuntu waguye muriya hakurya tugiye kureba dusanga niwe abaturanyi b'abahohotewe nabo bemeza iby'uru rugomo uyu ni anonsiyata bihoyiki na mugenzi we anonsiyata nyirahagenimana dusanze mu mudugudu wa kamashya ko numvise ko gitera ari uko yibye gusa ntabwo bigeze bamugeza muno ngo tubimubonane twabyumvishe gutyo n'abo bandi bo nababonye ayo maso bo batayafite uko ari babiri ntabwo aribyo byari bikwiriye kuko umuntu iyo yibye banamushyikiriza ubuyobozi bukamuhana ariko nanone ntabwo umwanzuro ari uwo kumukuramo ijisho tujya kuba twumva ngo hari abahatsinze umuntu ngo yapfuye gutya noneho twabaza se yari ari kugira ute kugira ngo bamwice bamwe bakavuga ngo yari ari kwiba ese mubona mutwara impande ye? ati ntawe tubona mu kiganiro na bwana jean maurice haba menshi uyobora umurenge wa muhanda yemereye ijwi rya amerika ko hari umuturage wakubiswe mu kwezi kwa munani uyu mwaka bakamukuramo ijisho kandi ko ababikoze bakibashakisha bakekwaga umwe yarato- yara- yaratorotse undi we yoherwa kuri rib arabazwa ariko bishobora kuba ko wenda nta bimenyetso babonye bimuhama kuko n'ubundi yaragarutse arahari uwo rero watorotse we aracyashakishwa naboneka nawe agasigira ubutabera nawe abazwe ariko ikigaragara cyo ni uko ahantu yakubitiwe ntabwo bamusanze aba byatoroshye kumenya abantu bamu- bamukorera urugomo naho ku bandi baturage babiri muri aka kagari ka rutagara nabo bakuwemo amaso ku bw'ibikorwa by'urugomo bwana haba menshi yavuze ko atazi ibyabo uko byagenze uretse kubabona bombi badafite amaso na cyane ko yaje kuhayobora asanga byarabaye ku rupfu rwa amiyeri kagogwe bene we bafashe nk'amayobera uyobora umurenge wa muhanda yabwiye ijwi rya amerika ko amaperereza agikomeje
yaguye mu murenge wa kavumu nawe afite uburyo akurikiranwa n'uwo mukecuru sinzi niba yatanze igihe agomba gutangira kuri ribu ariko uburyo yapfuyemo nabwo ribu niyo yaje no ku yaranahageze eh, nabwo burakurikiranwa kugira ngo hazamenyekane icyamwishe uvuye mu murenge wa kavumu uhana imbibi n'umurenge wa muhanda Ba- ribu y'i kigali yaraje barahagera uteze amatwi abakorewe urugomo barahuriza ku kuvuga ko babibasira bishingiye ku kuba ari abasigajwe inyuma n'amateka gusa baba abaturanyi babo ndetse n'ubuyobozi bakabihakana ubuyobozi buvuga ko bishingiye ku rugomo muri rusange kuko hari n'abandi baturage bakomoka mu yandi moko bagiye bakorerwa urugomo intandaro ikomeza gushyirwa mu majwi ni ubusinzi kugeza ubwo habayeho gukumira abaturage banga ko bajya baramukira mu tubari aho kuramukira mu byabateza imbere nk'uko ubuyobozi bwabibwiye ijwi rya amerika urugomo muri ngororero si umwihariko w'uyu murenge wa muhanda ahubwo no mu mirenge ya muhororo na kavumu havugwamo ibikorwa by'urugomo ku rubyiruko bita ibihazi nta shusho yagutse itangwa n'inzego z'umutekano igaragaza uburemere bw'iki kibazo benshi mu bakora urugomo ngo bakunze guhita bahungira mu ishyamba rya gishwati riri hafi aha kugeza ubu abakoreye ibikorwa by'urugomo barakomeza gusiragira mu nzego zibishinzwe basaba kubona ubutabera eh bagira ubusa ijwi rya amerika ingororo mu burengerazuba bw'u rwanda Eric bagira ubusa urakenuye mu kanya turaza guhava duhana agahindukira ariko imbere yaho reka tubanze tugaruke gato ku by'intambara ya Hamas na Israel umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuwa mbere yasabye ko imirwano mu ntara ya Gaza ihagarara kandi vyihuta ni kugira ngo abanyagihugu bari mu kaga bashobore kuronswa imfashanyo Guterres asigura ko intambara ya Gaza yaba yatumye ah, yabaye akaburi ka intara ya Gaza murantunga yabaye akaburi k'abana baharurwa mu majana b'abanyapalestina bapfa umunsi ku yundi temistokle mutijima aradusomera ino nkuru mu kinyarwanda n'inkuru y'ijwi ry'amerika yasohotse mu congereza ubwo yaganiraga n'abanyamakuru mu muryango w'abibumbye antonio guterres yagize ati imirwano igomba guhita ihagarikwa hagatangwa imfashanyo nta bundi buryo bushoboka yavuze ko impande zombi ziri mu mirwano zigomba guhita zubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga gutabara abaturage mu ntambara ko nta n'umwe uri hejuru y'amategeko Guterres ati ibyo bishatse kuvuga ko abaturage bafashweho ingwate muri Gaza bagomba guhita barekurwa ako kanya nta ngingimira ubwo yavugaga ku ngwate magana abiri na mirongo ine zirimo abagabo abagore n'abana bashimuswe na Hamasi mu gitero cyo ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi muri Isiraheli yongeyeho ati sinzahwema gukora ibishoboka byose kugira ngo barekurwe byihutirwa Guterres yavuze ko kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu ntambara bisaba kurengera abasivili ibyo bikavuga ko abarwana batagomba kubakoresha nk'ingabo yo kwikingira imirwano kurinda ibitaro amazu n'ibikoresho bya ONU amacumbi n'amashuri muri Gaza hakongerwa imfashanyo na peteroli mu ntara yugarijwe ati nta nimwe muri izo ngingo igomba kugendera ku yindi kugira ngo yubahirizwe minisitiri w'intebe wa isiraheli benjamin netanyahu atsimbaraye ku ngingo y'uko nta guhagarika imirwano abantu bafashweho ingwate badafunguwe guteresi ati ikibazo cy'imenamutwe muri gaza ntabwo ari ugutabara abari mu kaga ahubwo ni ukugarura ubumuntu mu bantu yongeraho ko impande zombi ziri mu ntambara ndetse n'amahanga yose bose bafite inshingano yo guhagarika umuruho w'abaturage ku wa mbere minisiteri y'ubuzima yo muri gaza igenzurwa na hamasi yavuze ko umubare w'abamaze kwicwa muri iyi ntambara ugera ku bantu ibihumbi icumi kuva aho isiraheli yatangiriye ibitero byayo byo kwihimura ku gitero cya hamasi cyo mu majyepfo ya isiraheli cyabaye ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi umunyamabanga mukuru wa oni yagaragaje ko atewe impungenge cyane n'abana magana n'amagana bicwa abandi bagakomereka buri munsi muri gaza abanyamakuru za mirongo n'abandi bishwe hamwe n'abakozi b'ubutabazi ba oni ishami rya oni rya un rwa rishinzwe gufasha abanyapalestina ryapfushije abantu bagera kuri mirongo inani n'icyenda kuva ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi bamwe muri abo bapfanye n'imiryango yabo guteresi ati tugomba gushaka byihutirwa uburyo bwo kuva muri ubu busazi bwo gusenya buvanze n'ubugome butagira aho buganisha ku wa mbere umuryango w'abibumbye wakomye akamo usaba kwitabira gukusanya imfashanyo ya miliyari imwe na miliyoni magana abiri yo gutabara abaturage bagera kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana arindwi bihwanye n'umubare w'abaturage ba Gaza wongeyeho ibihumbi magana atanu bo mu ntara ya Sijorudaniya aho ubushyamirane no gutumbirana byatangiye kwiyongera umuryango w'abibumbye wasabye ko imfashanyo yakongerwa kuko amakamyo makumyabiri n'atanu gusa ariyo yambutse kuri gasutamo ya rafa ku mupaka wa misiri ku cyumweru amakamyo agera hafi kuri magana atanu agemuye amazi ibiryo n'imiti yemerewe kwinjira muri gaza kuva aho isiraheli itangiye kwemerera kwambutsa imfashanyo iringaniye ku itariki ya makumyabiri n'imwe isiraheli iracyakomeza gufunga ingemu za peteroli ivuga ko hamasi izanyereza iyo peteroli ikayikoresha mu mirwano ku cyumweru umwami ya budara wa yorudaniya yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa x rwahoze rwitwa twitter ko ingabo za yorudaniya zirwanira mu kirere zaragaritse imizigo irimo imfashanyo yo kwa muganga yagenewe ibitaro byo mu nkambi yorudaniya yashyize aho muri gaza bamubajije niba umuryango w'abibumbye nawo uteganya gukoresha ubwo buryo kugira ngo wongere imfashanyo itubutse muri iyo ntara igoswe umuvugizi wa oni stefane dujarik yavuze ko oni idateganya ubwo buryo ahubwo yisanga ari byiza kongera uburyo amakamyo anyuza imfashanyo mu nzira y'ubutaka yabona uburyo bunyuranye bwo kugeza imfashanyo ku bayikeneye yongeyeho ati kuri oni kuragaritsa imfashanyo mu kirere ni ibintu bikorwa ku kaburembe iyo nta bundi buryo busigaye kuko bihenze cyane kandi bigasaba ibikoresho bihanitse mu kugemura inama ishinzwe umutekano ya oni wa mbere yakoze inama mu mwiherero ariko abayirimo ntibashoboye kugira igikorwa na kimwe bumvikanaho bibaye inshuro ya kane iyo nama inanirwa kumvikana ku mwanzuro usaba guhagarika intambara kugira ngo abari mu kaga bitabweho none irimo kugerageza ku nshuro ya gatanu kumvikana ku nyandiko y'umwanzuro ambasaderi wa emirasi ziyunze z'abarabu rana nusebehe yatangarije abanyamakuru ko impaka kuri uwo mwanzuro zidindizwa no kugereranya ingingo y'icyagerwaho mu bikorwa ibyo ugasanga hari abantu bari muri iyo dosiye bazanamo ibya politiki byinshi n'ingingo y'akaga abaturage barimo byombi ugasanga kubihuza bikigoranye umwe muri abo bafitemo uruhare muri iyo mishyikirano y'umwanzuro ni leta zunze ubumwe za amerika zikivuga ko umwanzuro utaragerwaho uwungirije ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika robert wood yagize ati twagiye impaka ku kuba bagenda bashyiramo uduhenge mu mirwano kugira ngo abaturage bari mu kaga bitabweho tukaba tukigoragoza ngo turebe imvugo twakoresha ariko hari amakimbirane mu nama y'umutekano kuko bamwe basanga